This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.
biri mwumva n'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mwateguriwe uyu munsi nanjye Etienne karekezi twibanda uyu munsi ku cyorezo cya ebola amakuru ya nyuma agaragara yumvikanisha ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu barenga mirongo itatu bamaze guhitanwa n'icyorezo cya ebola nk'uko kandi impuguke zibyumvikanisha ebola iri muri kongo itandukanye n'ubwoko bwa ebola buboneka mu bihugu bya afurika y'uburengerazuba birimo gineya sierra leone na liberiya ku banyarwanda n'abarundi nyuma y'aho ebola yumvikaniye muri kongo birumvikana ubwoba impungenge ndetse no guhangayika byariyongereye niyo mpamvu uyu munsi natumiye impuguke mu by'ubuzima ngo idufashe kuganira n'abatwumva kuri iki kibazo mwabanza kutwibwira murakoze nitwa nyitanyikiye nkaba nyobora ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo gishinzwe ubuzima rbc ndabasuje cyane dr nyatangitsiri murakomeye ukomeye muraho neza muraho neza ndabashimiye kandi kuba mwitabira ikiganiro cyacu muri uyu mwanya kugira ngo dusobanukirwe kandi dusobanurira abatwumva ikibazo kuri iriya ndwara ya ebola dufite abantu bifuje kugira ngo babahe ibibazo nitwa narindwa eduwari nkaba ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka huye ndagusuhuje ntarindwa ambasaderi wacu aho mu rwanda urakomeye
ndakomeye cyane nanjye ndabasuhuje cyane ijwi rya amerika ndaguheraho mu kanya ariko reka mbanze mvuge n'abandi turi kumwe nanjye nitwa habimana joseph nkaba mperereye mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru ambasaderi nawe joseph habimana w'ijwi rya amerika urakomeye ndakomeye cyane rwose ndakomeye twatumiye kandi reka twinjize mu bwato mangine nkaba ndi mu rwanda rurindo mu karere k'amajyaruguru urakomeye cyane nawe uri ambasaderi wacu ndakomeye cyane rwose murakomeye mwese dogiteri nyatanyi reka mpere kuri ibi uwatwandikiye twandikumana eri yagize ati u rwanda rwakagombye guhagarika imigenderanire na kongo mu rwego rwo kugira ngo rurinde abanyagihugu barwo ubwo ni ikibazo cya ebola nk'uko navugaga dogiteri nyatanyi ikibazo cya ebola ku mipaka y'u rwanda na kongo muri mu rwanda mwe ni ikibazo mubona mute ni ikibazo tubona nk'aho ari ikibazo kuko bitewe n'uko hari ibikorwa byinshi bijyanye n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi ariko tukaba dukomeje gukurikiranira hafi iby'iyo ndwara dufatanyije n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima oms mu rwego rwo guhanahana amakuru no kumenya aho iyo ndwara uko hakurya barimo kubyifatamo ariko hakaba harashyizweho n'ingamba zo kuba twasuzuma abantu bose binjiye ku mipaka ari iya kongo n'indi yose duhana n'indi mipaka yose y'ibihugu byose duhana imbibi aha hari ntarindwa watwandikiye kuri facebook yacu ugira uti mwiriwe voa uti nge ndasaba u rwanda ko rwafata ingamba vuba ku mupaka wa kongo ati nigera mu rwanda ni uravuga ebola ni igihugu gito irahita ikwira hose itumari ntarindwa hari ikibazo dogiteri nyatanyi
murakoze cyane nyakubahwa muganga ikibazo cyanjye cyajya watubwira bimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza indwara ya ebola kugira ngo umunsi wenda abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda babona bashobora kwitabaza inzego z'ubuzima ndetse mukatubwira n'uburyo nasaba inzego z'ubuzima murakoze cyane murakoze ibimenyetso simusiga by'indwara ya ebola ubundi indwara ya ebola ikiranga cya mbere ni uko umuntu wagaragayeho ubwo burwayi agira umuriro mwinshi cyane ndetse akagira n'amavunane kubabara umutwe gucibwamo ariko ubundi ikimenyetso simusiga cya mbere na mbere cya ebola ni uko hejuru y'ibyo byose umuntu agira ikibazo cyo kuva amaraso ahantu hose hari umwenge kugira ngo nicyo kimenyetso simusiga hejuru y'uwo muriro umurwayi iyo ageze muri faze aho amaze kuremba ni ukuvuga ngo abasha kuva amaraso ahantu hose hari umwenge ku bijyanye rero n'uburyo abashinzwe ubuzima babyitwaramo ni ukuvuga ngo habayeho gahunda nyinshi zijyanye n'amahugurwa y'abaganga bose mu gihugu ibitaro byose ndetse n'ibigo nderabuzima byarahuguwe bahabwa amabwiriza ndetse n'ejo bundi habayeho noneho n'amahugurwa y'abajyanama b'ubuzima bose bo mu rwanda bivuze yuko abantu bose bashinzwe ubuzima mu rwanda icyo kibazo barakizi bazi uburyo iyo ndwara bayirinda bazi uburyo yandura ndetse bafite n'ibikoresho byose byasabwa mu gihe baramutse babibonye umurwayi muzi yuko akenshi iyi ndwara ikunda kwibasira cyane cyane abaganga bitewe n'uburyo yandura yandura mu buryo umuntu agiranye kontakite yaba ari amaraso yaba ari inkari ndetse n'amatembabuzi yose menshi yo mu mubiri ibyo rero akenshi muzi yuko kwa muganga ariho iyo abarwayi bashyikiye hari igihe bisabwa yuko bagufatira amaraso cyangwa bagushyiramo za serumu ibyo rero bigatuma rero abaganga aribo baba bafite uruhare runini rwo kuba bakwandura ibyo rero twabifatiye ingamba tubahugura tubaha ibikoresho bigenewe bose haba mu bitaro haba mu bigo nderabuzima ndetse no muri n'abajyanama b'ubuzima ahubwo se mfatiyeho dogiteri nyatanyi umuntu wanduye tuvuge ebola ayandujwe n'umuntu bahuye cyangwa se biturutse ku mpamvu zitandukanye mumaze kuvuga uwo muntu ucyandura kugira ngo ubwandu afite bugire ingufu kuba yabasha kwanduza undi muntu ukurikiyeho bimara igihe kingana iki ubundi bimara hagati y'iminsi ibiri n'iminsi makumyabiri n'umwe ubundi ni ukuvuga ngo niba uhuye n'umuntu uyu munsi akaba yakwanduje iyo ndwara uba ushobora kugaragaza ibimenyetso ku munsi wa kabiri cyangwa ku wa gatatu cyangwa ku munsi wa cumi cyangwa ku munsi wa makumyabiri n'umwe ariko ntibijya birenza icyo gihe ari nayo mpamvu akenshi iyo mujya mwumva ko abantu bashyizwe mu kato barimo gukurikiranwa ubundi akato kamara iminsi makumyabiri n'umwe bivuze yuko icyo gihe niba waragiranye kontakite n'umuntu uzwiho kuba yararwaye iyo ndwara ugashyirwa mu kato ukamara iminsi makumyabiri n'umwe nta burwayi ugize icyo gihe bavuga yuko ntabwo utigeze wandura noneho ubwo rero nagira ngo mpijambo habimana yosefu hari ikibazo ufitiye dogiteri nyatanyi
ikibazo ndagifite ndagifite ikibazo ngira ngo mbaze dogiteri ndagira ngo mubaze ubundi tugatwumva ko indwara ahanini ziza hari uburyo ziza ziturutsemo cyangwa se hari ahantu zagaragaye bwa mbere indwara ya ebola rero ikigaragara ni uko iri kugaragara muri iyi minsi ese mu gihe cyo hambere yaba yarigeze kugaragara ikindi kibazo namubaza namubaza ntese iyo iyo ndwara haba hari agakoko kayitera ese ko nk'abashakashatsi bumva amateka ya ebola ari nk'ayahe nicyo kibazo ndagiraga ngo mubaze naba mubashije murakoze kirumvikana urakoze cyane nawe habimana yosefu dogiteri nyatanyi murakoze cyane ni ikibazo cyiza amateka ya ebola ubundi yatangiye mu gihugu cya congo icyo gihe cyitwaga zayiri mu gace kitwa kikwit akaba aribwo bwa mbere yagaragaye nyuma yaho ikomeza kugaragara mu bindi bihugu nka sudani no mu myaka ishize yajyaga igaragara cyane cyane mu gihugu duturanye cy'ubugande ariko ejo bundi noneho bikaba byaragiye muri biriya bihugu byo muri mu burengerazuba bwa afurika ubu ngubu nyine ikaba yiganje muri ibyo bihugu bya guinea conakry liberia sierra leone nigeria ndetse n'ejo bundi na senegal ikaba nayo yaravuze yuko ifite umuntu wagaragayeho ubwo burwayi hanyuma na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko bikaba bivugwa yuko ubundi kiriya cyorezo kiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntaho gihuriye n'ikirimo kubera muri biriya bihugu bindi ni ukuvuga ngo hari uburyo babireba bapima bagasanga izo virusi nubwo ari zimwe ari iza ebola ariko nta sano zifitanye bivuze yuko icyorezo cyo muri congo cyatangiye nk'uko ubusanzwe bajyaga bagira icyorezo ariko icyiganje muri afurika y'uburengerazuba cyo kikaba gifitanye isano ni ukuvuga ngo ni abantu bagenda bahererekanya ubwo burwayi by'umwihariko mu rwanda ntabwo twari twagira umuntu n'umwe wagaragayeho eh, ubwo burwayi Eh, kugeza ubu ngubu bikaba biba mu bihugu duturanye ikindi ni uko imwe mu mpamvu na buriya burwayi bukomeje eh, guteza urujijo mu- mu mpuguke ni uko virusi ibutera irazwi ni virusi ya ebola ariko aho ituruka kugeza ubu ngubu ntabwo haramenyekana hari abajya bavuga bati ese yaba ituruka mu nyamaswa cyane cyane nk'i- nk'inguge cyangwa uducurama nibyo koko inyamaswa zimwe zo mu mashyamba bagenda bafata bagapima hari izo basanga zibana eh, n'ubwo burwayi eh, ndetse n'uducurama ariko kugeza ubu ngubu ntabwo impuguke eh, mu by'ubuzima zari zabasha kumenya neza aho iyo ndwara ituruka akaba ari nayo ntandaro yaba yo gushyiraho ingamba z'uburyo ishobora kuba yakumirwa rero abenshi kugeza ubu ngubu bavuga yuko wenda ari impamvu y'uko abantu eh, begereye amashyamba cyangwa se bakunda guhiga izo nyamaswa bakazirya ariho uburwayi bwaba buturuka ariko izo ni hipoteze yego ariko ntabwo bizwi neza kugeza ubu ngubu aho ubu burwayi bwaba buturuka Ah, twafata ko bikiri amayobera mangwine nawe wandika kuri facebook wagize uti yewe mana ukomeze urinde u rwanda rwawe iki cyago Ah, uriyambaza imana we hano cyane rwose hanyuma ikibazo waba ufitiye dr nyatanyi mangwine ni ikihe ikibazo nshaka kubaza muganga urabona ku mupaka wa na kongo numvise yuko hari uburyo bari gukoresha bapima umuriro kugira ngo hatambukana icyorezo mu rwanda ndibaza ubwo buryo bwaba buhagije bwo gupima umuriro ikindi kibazo nari mfite cya kabiri ese n'aba- n'abaganga bo mu masantere do sante nabo bahuguwe bihagije dr thierry nyatanyi mwamusubiza
navuga yuko mbere na mbere nk'uko nabivuze uburyo bwo gusuzuma abantu ku mipaka ubundi ni uburyo bwiza cyane bwo kubanza gukumira umuntu uwo ari we wese wagaragayeho ubwo burwayi kuba yakwinjira mu rwanda nababwiye yuko kimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara ya ebola ni ukugira umuriro mwinshi ni ukuvuga ngo nicyo kimenyetso cya mbere umuntu abanza kugira wenda mbere yuko n'ibindi byose bikurikira ariko umuntu agira umuriro mwinshi ni ukuvuga ngo rero ibyo dukora ku mipaka ni ukuvuga ngo buri muntu wese wambuka yinjira mu rwanda ava mu bihugu duturanye ni ukuvuga ngo uwo muriro abaganga bafite ibikoresho ku buryo bahita bamupima bakamenya koko niba afite uwo muriro mwinshi ku buryo bahita bamenya icyo gukora cyane cyane yuko abenshi niba bafite umuriro mwinshi ubundi ni ukuvuga ngo agomba kubanza akivuza hari abaganga baba bahari ku buryo bakurikiranira hafi kugira ngo bamenye niba atari umuriro waba uterwa n'ubwo burwayi icyo rero kikaba ari igikorwa cyiza cyatuma ibyo ari byo byose nta muntu wakwinjira mu rwanda afite uwo muriro ariko nk'uko yabivuze kandi nk'uko nabivuze kare hari igihe wenda umuntu ashobora kuba yaranduye ariko ataragaragaza bya bimenyetso akaba yakwambuka yinjira mu gihugu aho ni ikibazo kiri nibyo nababwiye yuko niho ikibazo kiri ariko nibyo nababwiye yuko icya mbere na mbere usibye n'abaganga bo muri za hopitari twahaye amahugurwa twahaye amabwiriza bazi iby'icyo kibazo ku buryo bafite ubumenyi buhagije bwo kuba bakurikiranira hafi niba n'umuntu aje kwisuzumisha ku buryo bahita bamenya niba icya mbere uwo muntu yaba yaragiriye ingendo muri ibyo bihugu wenda tuvuga nk'ubu burwayi ubwo bumenyi barabufite kandi bahita bihutisha uburyo bwo kuba batahura koko niba iyo ndwara ariyo ariko nanone nk'uko nababwiye n'abajyanama b'ubuzima hari ikibazo yabajije bavuga ati ese n'abaganga bo mu masantere de sante nabo twarabahuguye bahuguwe ku buryo buhagije bahawe ibikoresho bihagije bahawe amabwiriza ahagije ndetse n'abajyanama b'ubuzima bose barahuguwe bivuze yuko nubwo umuntu yaba atagiye no kwivuza yagumye mu rugo iwe atabashije kubona uko ajya kwivuza ibyo ari byo byose mu midugudu yose yo mu rwanda hari abajyanama b'ubuzima baba bahari ku buryo bashobora kuba bamenya uwo muntu uburwayi afite cyangwa se n'ibyo bimenyetso niba byamugaragayeho bakaba bakwihutisha kumenyesha abaganga n'izindi nzego zose mu rwego rwo kuba bakumira hafi icyo cyorezo dr nyatanyi ndabashimiye hari umwe watwandikiye witwa twizeyimana thomas yagize ati nge mumbarize aragira ati birashoboka ko ebola yagaragara ku muntu uri imbere mu gihugu nta gihugu cyibasiwe yigeze atembereramo ngo habe no guhura n'uwatembereyeyo ngo ebola niko babivuga ngo ngo igenda mu muyaga ku buryo yakwira hose wowe icya mbere navuga ni uko ebola itagenda mu muyaga ntabwo ari nka za ndwara dusanzwe tumenyereye z'ibyorezo z'ibicurane kugira mujya mubyumva ntabwo yandurira icyo natangiye mbivuga yuko ari ukugirana kontakiti direkiti cyane cyane n'amatembabuzi y'umubiri kuba umuntu yagaragaraho ubu burwayi ataragize urugendo muri ibyo bihugu kugeza ubu ngubu navuga ko ari ibintu bigoranye pe nk'uko nababwiye nko mu rwanda nta kanimwe twari twagira rero bikaba bigoranye kuba umuntu yakwagaragaraho ubwo burwayi byibura ataragiriye ingendo muri ibyo bihugu gusa nyine nk'uko nababwiye hari ibihugu bizwiho nk'ibihugu bya Ugande za congo mbere yaho ubundi niho twabaga tuzi yuko akenshi iyo nzoka za ebola bagira gutya ugasanga abantu batangiye kurwara nta n'ahandi hantu yagaragaye ku isi cyangwa se mu bihugu baturanye ariko nanone bikagaruka kuri cya kibazo cy'uko kugeza ubu ngubu impuguke ntabwo zizi neza icyaba kibitera kugira ngo babashe kuba bamenya uburyo abo bantu bakwirinda hari undi ndabashimiye cyane dr nyatanyi thierry uyu watwandikiye nawe ikibazo ntibamusa nk'aho mwagisubije aragira ati uyu yitwa aristide rivuzimana ati twe nk'abagize umuryango wa east africa community twosaba amaleta yacu kwitegura neza kuzitira nko gupima abinjira ku bibuga by'indege hamwe n'izindi ngamba zikomeye twamirire kure icyo kiza ni mu kirundi ariko ndumva mwagisubije muvuga ko ku mipaka aho ari hose no ku bibuga by'indege abahinjira bose bapimwa niko byifashe niko byifashe hanyuma ntarindwa eduwari hari ikibazo kindi wagirira dogiteri nyatanyi mwakoze cyane muganga dogiteri nyatanyi Ah, ikindi cyifuzo nari mfite wenda nagira ngo mube mwaha inama abanyarwanda kandi mubamare impungenge noneho nimangiza kuguha inama abanyarwanda no kubamara impungenge noneho mutubwire n'umurongo cyangwa se n'uburyo umuturage uri hasi uwo ari we wese uguweho n'icyo cyago cya ebola aho yahita yifashisha agahamagara uwo murongo ku buryo mwa byagerageza mukafata uwo muntu atari yakwirakwiza icyo cyorezo murakoze cyane Ya, murakoze ngira ngo eh, mu byo eh, wenda nashobora kuba ntavuze ni uko usibye guhugura n'abaganga hariho na gu- na gahunda yo gukangurira abaturage hakoreshejwe imiyoboro itandukanye y'itumanaho eh, cyane cyane imiyoboro ya radiyo radiyo nyinshi hari sipoti zigenda zicaho eh, zivuga iby'iyo ndwara zivuga icyo uwundi umuntu asabwa mu gihe aramutse eh, aketse yuko ashobora kuba yirwaye no kwirinda n'izo ngendo zo kujya muri ibyo bihugu eh, byagaragayeho ubwo burwayi kugira ngo batabasha kujyayo bakaba bagarukana eh, iyo ndwara hejuru y'ibyo rero hakaba hariho n'umuyo- n'umurongo utishyurwa umuntu wese ushobora kuba yahamagara rimwe rimwe kane ni umurongo utishyurwa ku buryo ashobora guhabwa ibisobanuro bihagije eh, ndetse akabaza n'ibibazo byose yumva yifuza kuba yamenya kuri ubu burwayi uwo muyoboro umuntu akaba yanawukoresha ku bijyanye no kuba yashaka no gutanga n'amakuru eh, wenda kuba eh, ku muntu yaba yaketse yuko arwaye cyangwa se yaba ari nawe urwaye ku giti cye ikindi ni uko eh, hari byinshi byagiye bikorwa eh, mu gutanga mbese mu guhugura eh, abaturarwanda ku by'iyo ndwara ariko nanone hakaba n'ibiba- n'ibisabwa kugira ngo umuntu wese wagaragayeho ibyo bimenyetso ko yakwihutira icya mbere kuganira ivuriro rimwegereye kugira ngo babashe kuba bamusuzuma bakanamuvura cyangwa se kuba yakoresha yahamagara n'uwo murongo utishyurwa kugira ngo abashe kuba yavuga eh, ikibazo cyose yaba afite mbibutse ko wakomeje kutwumva kuri radiyo ijwi ry'amerika uwo murongo dr nyatanyitsi yatanze ni rimwe rimwe kane ni umurongo wa telefone utishyurwa mwagezaho amakuru yose ku byo mwamukeka byaba bigaragara nk'aho byaba ari nka icyorezo cya ebola uwo murongo rimwe rimwe kane ntiwishyurwa Ah, dr muvuze kuri iyo ngingo y'uko umuntu ahita yihutira kujya kwa muganga ni sinzi ko ari ikibazo kibareba cyane ariko gishobora kuba kibareba umuntu udafite amafaranga akumva ari ikibazo agiye atabasha kwishyura bigenda bite ya nibyo twavuze n'ubundi ni ukuvuga ngo umuntu aramutse adafite amafaranga tuzi neza yuko abantu benshi kugeza ubu ngubu bari muri ya muri mituweli benshi cyane ariko wenda n'uwaba atayirimo cyangwa se atarabashije kubona amafaranga yo kuyishyura ibyo byose eh, hari uburyo abajyanama b'ubuzima bashobora kuba yababwira icyo kibazo eh, cyangwa se akaba yabasha kuba yagana ivuriro rimwegereye kugira ngo babanze bamusuzume barebe ibyo ari byo ibyo byose ntabwo umuntu ya- ya- yagera aho aremba afite yazahajwe n'iyo ndwara bitewe n'uko akananirwa kuvura bitewe n'uko yabuze amafaranga cyane cyane yuko tuzi neza ko iki ni icyorezo kandi muzi neza yuko icyorezo kugikumira bya vuba ni ukuvura aba- abarwayi nibaza yuko icyo ngicyo kitaba ikibazo ku muntu wagaragayeho ubwo burwayi pe Eh, ni ingingo nziza musobanuye cyane cyane kumvisha abantu ko iki ni icyorezo gikomeye cyane kandi cyateza ingaruka zi- zitoroshye byumvikana neza ko uwakumva ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubushyuhe nk'ubwo cy'umuriro mwinshi cyangwa se akeka ko yaba ari nka ebola ko yakihutira kugera ku rwego rw'ubuzima rumwegereye nta kuvuga ngo nta mituweli afite cyangwa se ko nta mafaranga afite ahubwo ari ukugira ngo yirinde ko yakwanduza n'abandi bantu n'abaturanyi hanyuma joseph habimana eh, turimo dusa turagenda dusa nk'abasoza ikibazo waba ufite ni ikihe Bo, ikibazo nagiraga ngo mbaze dogiteri nagiraga ngo mubaze ese ko twumva ko umuntu wanduye ebola amahirwe make ariho yo kugira ngo ayikire birashoboka ko baba bafite icyizere nk'abantu b'abahanga ko hari ubundi buryo bashobora gukorera umuntu wanduye ebola kugira ngo abashe kuba yakira icyo cyorezo cyangwa se hari icyizere kigaragaza ko ishobora kuzabonerwa umuti wo kuyihashya burundu icyo cyari ikibazo cyanjye murakoze Eh, dr nyatanyi urakoze cyane joseph Ya, murakoze ngira ngo mu byo nta ntavuze harimo n'uko iyi ndwara wa mugani nta muti nta n'urukingo kugeza ubu ruzwi Eh, ariko bikaba bikaba bigaragara ko nubwo iyi ndwara buri ujanishije nka hafi hagati ya mirongo inani na mirongo icyenda ku ijana y'abayirwaye birabahitana ariko hakaba hari n'abakira batabonye n'umuti haba n'umuti n'urukingo ariko ubu ntabwo yuko tujanishije wenda ni nka batanu ku ijana ibi rero nanone nk'uko nayo bitangiye mbivuga yuko hari byinshi bitaramenyekana kuri iyi ndwara ya ebola bikaba bikiri amayobera ntabwo tuzi igituma abantu bamwe bakira ariko ngira ngo bimwe mu birimo gukorwa mu bushakashatsi ni ukumenya wenda imiterere y'abo bantu uko baba bateye kugira ngo ejo n'ejo bundi bamenye igituma iyo ndwara itabahitana wenda bavamo n'intandaro yo kuba bashakisha n'urwo rukingo bahereye kuri abo bantu ikirimo kivugwa cyane rero ni ukuvuga ngo hari abavuga yuko hari umuti wabonetse kugira ngo mwumvishe yuko hari abanyamerika babiri byitwa yuko bavujwe n'uwo muti bakaba barakize ariko kugeza ubu inzobere n'abashakashatsi ntabwo bemeza ijana ku ijana ko uwo muti koko waba ariyo ntandaro y'uko waba warakije abo bantu ndetse hari n'abandi babiri bawuhawe harimo ngira ngo umuganga wo muri liberiya n'umupadiri w'umunyesipanyoli ariko ntibabashije kubaho ni ukuvuga ngo iby'uwo muti rero abantu nuko bakomeje kubivuga ariko ntabwo byari byagaragara neza yuko uwo muti waba intandaro yo kuvura abo bantu kimwe nk'uko amagani wasanga abo bantu baragombaga kubaho no mu busanzwe bagombaga kuyikira rero ibyo ngibyo byose biracyari muri mu bushakashatsi ntabwo byari byagaragara neza yuko ntabwo isi yose cyangwa se kominote y'abasiyantifike yari yemeza yuko koko uwo muti wabasha kuba wakiza umuntu wagaragayeho ubwo burwayi gusa icyizere gihari ni uko bakomeje kuvuga yuko urukingo rushobora kuzaboneka vuba hagati mu mwaka utaha ngira mu kwezi kwa karindwi ubwo ni ugutegereza tukazareba gusa kugeza ubu ngubu nta nta cyizere cy'uko haba hari umuti cyangwa n'urukingo uko bikose mwabisobanuye dr nyatanyi ubwo hagati aho ni uko ziriya ngamba zo kuba abantu bakwirinda cyangwa se bakumira kiriya cyorezo bakurikiza inama bahawe baba bazikora mu gihe urukingo cyangwa se umuti bitaraboneka ngo usorezeho twinjize mu bwato mangwine hari ikibazo kindi usigaranye titabajijwe dr nyatanyi ngo ukimuhe
ndagifite nshaka kubaza dogiteri kigufi cya nyuma ikibazo cyanjye ikibazo cyanjye nshaka kubaza dogiteri ufite igihe icyorezo kigufatiye kigaragaza ibimenyetso byawe kikumazemo igihe kingana iki nibyo nahereyeho kare mvuga yuko ni hagati y'iminsi ibiri n'iminsi makumyabiri n'umwe kandi murabizi ko abantu batandukanye cyane cyane mu miterere yabo mu buzima ni ukuvuga ngo hari umwe indwara ishobora kuzahaza cyane cyangwa se agahita yigaragaza vuba hari n'undi wenda umubiri ubanza kuyirwanya akagaragaza ibimenyetso nyuma y'igihe gusa navuze yuko ni hagati y'iminsi ibiri na makumyabiri n'umwe ni ukuvuga ngo umuntu wagize wanduye ebola ashobora kurwara ku munsi wa kabiri cyangwa se undi akandura ku munsi wa gatanu cyangwa uwa cumi cyangwa uwa cumi na kane ariko nk'uko nabivuze ntabwo ashobora kurenza iminsi makumyabiri n'umwe ataragaragaza ibimenyetso yaranduye iyo ndwara ya ebola bivuze yuko iyo urengeje iminsi makumyabiri n'umwe byitwa yuko waba waragiranye cyangwa waba waranduye iyo ndwara ni ukuvuga ngo ntabwo iyo ndwara ikirwaye ntabwo uba warayanduye ndabashimiye cyane rero dr nyatanyi tuvuganye ari kigali mu rwanda ndabashimiye n'aba bashyitsi bitabiriye gahunda zacu zo kugira ngo badufashe kubaza impuguke dr nyatanyi ku bijyanye n'icyorezo cya ebola n'uko ingamba zafashwe mu rwanda zihagaze ndetse n'uko abaturage bakirinda mwese rero ndabashimiye inshuti namwe mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu murisanga ku ijwi ry'amerika nongeye kubatumira mbasaba kwitabira gahunda zacu kwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi
You've been listening to the Voice of America's call in program in Kirundi.